murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu muraho murakoma ni thomas kamirindi muri kumwe kuri mikoro hano i washington dc mu burundi radiyo ijwi ry'amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ni mujye no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri youtube na facebook voa radiyo yacu maze naho mukurikire iki kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murisanga rero koko umuyobozi wa komite y'ububanyi n'amahanga ya sena ya leta zunze ubumwe za amerika senateri robert menendez aranenga ibirebana n'uburenganzira bwa muntu mu rwanda mu ibarwa aherutse kwandikira minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken amusaba kuba yaba ahagaritse imfashanyo amerika iha u rwanda menendez arandika yuko u rwanda rwose ngo rutubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse n'amahame ya demokarasi akandika ibarwaye nyine riri mu cyongereza murabyumva ko perezida kagame n'ibikorwa bye bikomeye byo gucecekesha abanyamakuru abaharanira uburenganzira bwa muntu n'abantu batavuga rumwe na leta ahera kuri raporo zinyuranye z'imiryango mpuzamahanga nka canada citizen lab yo muri canada freedom house yo muri leta zunze ubumwe za amerika na human rights watch nayo yo muri amerika ishinja leta y'u rwanda gufunga kurigisa no kwica abagerageza kunenga ibitagenda neza no gufunga abanyamakuru bigenga ivuga ko kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda kugeza ubu byibura mirongo itatu na babiri muri bo bafunzwe senateri menendez asaba rero ko amerika yaba ihagaritse by'agateganyo imfashanyo iha u rwanda mbere y'uko ibyo bibazo byose ngo bakibyigaho uburenganzira bwa muntu bwifashe gute mu rwanda nibyo tuganiraho na dr emmanuel emmanuel safari umunyamabanga nshingwabikorwa wa crado impuzamashyirahamwe y'imiryango cumi n'ibiri iharanira uburenganzira bwa muntu mu rwanda muri iki kiganiro kandi umunyamerika ukomoka mu rwanda felicien hategekimana araza kuvuga uko abibonera mu ndorerwamo za bamwe mu banyarwanda baba hanze n'abatindiye rero mbazanire abashyitsi dr safari uraho neza
uraho neza tomasi wenda urakomeye
twebwe turaho turakomeye ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya uhaye ijwi ry'amerika hanyuma rero ntanatinze ndamutse na hategekimana felicien hategekimana uraho neza
komere cyane tomasi kamirindi ndasuhuza na dogiteri safari tugiye guhurira muri kino kiganiro murakoze hanyuma wowe uba muri amerika uri umunyamerika ukomoka mu rwanda ubundi ubusanzwe ukora iki mu buzima busanzwe
ya murakoze kumbaza icyo kibazo tomasi kamirindi nkora akazi gasanzwe mu mirimo ya hano muri amerika kantunze kagatunga umuryango wanjye ariko nkaba ndi n'umunyepolitike uharanira ko mu rwanda iwacu haboneka impinduka bitewe n'ibyo byose biri muri izo raporo bikaba byahinduka abaturage bakagira ubwisanzure
ukora politiki mu mashyaka hari ishyaka urimo se
mba mu ishyaka rya cnrd na frn rwose murabona ko abanyarwanda badufite ikibazo kitatworoheye kuva imyaka myinshi ishize tugerageza kumvisha leta y'u rwanda cyangwa kuyibwira ko yahindura imikorere bitewe n'uko abanyarwanda bari mu gihugu batinye bo- bwose usanga bafite ubwoba noneho abanyarwanda tukaganira tukareba icyakorwa giteza abanyarwanda imbere n'igihugu muri rusange dr safari umunyamabanga nshingwabikorwa wa crado urugaga rw'amashyirahamwe cumi n'abiri aharanira uburenganzira bwa muntu mu rwanda mwebwe muri aho ngaho ibyo twita kuritayara mu zindi ndimi z'amahanga ni ukuvuga mwebwe murahibereye aho ibintu biri mu magambo make cyane mbere y'uko duha ijambo abanywanyi b'ijwi rya amerika mu magambo make cyane wa- watanga iri buriro uvuga ko koko uburenganzira bwo mu rwanda butubahirizwa
ya thomas we ura- urakoze cyane Eh, n'icyo kibazo ndumva ari ikibazo cyiza cyane kandi bivuze neza njyewe ndi kuri tere ndi mu rwanda ubu tuvugana n'abanyarwanda bose ubu bariho baranyumva Eh, nibaza yuko eh, n'ibyo ngiye kubabwira ni ibintu bifatika ni ibintu bigaragara bigaragarira buri muntu wese iyo mu rwanda haza kuba nta bwisanzure buhari Eh, abantu baragize ubwoba uyu munsi ntabwo nari kwemera kuvugana nawe ubwo nari kuvuga ngo hari inkurikizi mu rwanda rero hari ubwisanzure eh, hari umutekano eh, hari ubutabera buri munyarwanda wese afite uburenganzira ku ku- ku kintu cyose yifuza yatse akurikiranye mu buryo bukije amategeko iryo tangazamakuru bavuga abanyamakuru bafite ubwisanzure bafite uburenganzira bwo gutangaza ibyo ibyo babonye kwaka amakuru aho baya- ba- ba- ba- bayakeneye hose bafite itegeko ribarengera eh, nta- nta- nta nzitizi bafite zo gutanga ibitekerezo eh, ahantu aho ariho hose ubutabera mu rwanda burubahirizwa ubutabera buri muntu wese eh, akurikiranwaho icyaha icyaha giteganywa n'amategeko kandi akaba akaba afite uburenganzira bwo kugira ngo abe yakwiregura abe yaburana eh, hari ubwisanzure umuntu wese ashobora kugenda mu rwanda reka nkubwire yuko umuntu ashobora kugenda amasa makumyabiri n'ane kuri makumyabiri n'ane Eh, ikindi nakubwira eh, hari uvuze ngo ngo uriya feliciyani yaravuze ngo eh, ni umunyapolitike ngo nta bwisanzure buri mu rwanda ngo abanyarwanda bafite ubwoba nibaza yuko nta bwoba buri mu rwanda ikigaragara ni uko eh, ngira ngo nimba bajya bakurikirana amakuru cyangwa gukurikirana amakuru abaturage bose abaturage bose eh, yewe muri no mu gihe cya vuba bafataga telefone bagahamagara umukuru w'igihugu nta bwoba bakabaza ibibazo eh, ufite ikibazo ashaka kurenganurwa akakivuga haba kuri twitter cyangwa se haba kuri telefone akakibaza umuyobozi uwo ari we wese Ha- kandi akarenganurwa ubwo rero iyo- iyo nuza ubwo bwisanzure u- ubwo busabane buri hagati y'ubuyobozi n'abaturage byonyine biragaragaza yuko nta- nta- tudakorera ku bwoba cyangwa se abanyarwanda badakorera ku bwoba Twe- sosiyete sivile twe turi hano turi abahamya bo kubihana natwe eh, ibibazo byose turamutse tubonye mu nzego haba mu nzego z'ibanze umuturage yahuye nabyo dufite umurongo tunyuramo tukabizamura yose tukaba twabigeza no mu nteko ishinga amategeko yewe n'abana batoya ejo bundi baje babaza inteko ishinga amategeko batete kuki ibi ngibi eh, ibi ngibi bitari mu ngengo y'imari i- ishinzwe kuzamura uburenganzira bw'umwana abafite ubumuga ni- ni- nicyo kimwe ni ukuvuga ngo mbese mu rwanda eh, sinavuga ngo ni muri paradizo ntabwo nkubwira ngo ni muri paradizo tura- turubaka tuba turubaka ariko inzego zirubakitse ku buryo eh, ibivugwa by'uko hari ubwoba ivuga ko nta bwisanzure mu by'ukuri ntabwo ntabwo ari ibyo ndabivuga nk'umuntu uri kuri tere Eh.
kandi iyo ibi- bitahaba ntabwo twari kuvugana nuko twari nuko kugira ubwoba tugafata mikoro nkanga no kukuvugisha ye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda iki kiganiro ubundi ni icy'abanywanyi b'ijwi ry'amerika kandi banywanyi bacu ndabashimiye cyane rwose murashaka kuza muri iki kiganiro muri benshi ku buryo budasanzwe maze rero mbisegureho mujye muvuga akantu kagufiya kugira ngo dushobore guha umwanya abanywanyi benshi bishoboka nubwo isaha mujye mutubwira inshuro nyinshi y'uko ari nkeya tuyisaranganye rero uko tubishoboye uwa mbere dufite kuri telefone ni hakizimana abidani hakizima
karame uraho neza umwanya ni uwawe vuba vuba uvunagura amagambo
mukomere cyane nanjye ndi mu karere ka karongi intara y'iburengerazuba yego kuko turi mu rwanda hano umutekano wahaye nta n'ikibazo dufite rwose hano i karongi
ye urakoze cyane radiyo ijwi rya amerika ubwo rero baracyashaka abandi banywanyi amatelefone uko agenda adukundira ariko rero hagati aha ngaha hari abantu batwandikiye benshi cyane ibitekerezo byabo ku rubuga rwa facebook eh, ya- y'ijwi rya amerika nuko hari nka shingiro dejeya niko yanditse yiyita atari ko se aharaswa abantu ku manywa y'ihangu nk'aho muri usa ni ukuvuga hano muri amerika nyine n'ahandi utakumva isasu hafi imyaka irenga makumyabiri ubwo ni hehe hari ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu aka kabazo nagira ngo ngahe yategeka imana urabivuga wiki yategeka imana
Yeah, urakoze bwana thomas kamirindi mbere na mbere reka mbanze mbwire uwo muvandimwe duhuriye muri iki kiganiro nawe uvunagura amagambo ariko yakuba avuga ko ari muri sosiyete sivile ahubwo avuze ko ari muri guverinoma nabyemera bitewe n'uko iyo avuga uburenganzira bw'ikiremwa muntu hari abantu benshi bagiye bafungwa ariko se yategeka imana kuvuga ngo ari muri guverinoma u- nawe ubwo ngubwo urirengagiza clado ntabwo ari muri guverinoma nta nubwo ari nta nubwo ari guverinoma yayishinze
ariko ibyo avuga nyine wumva avugira guverinoma iyo uvuga ko uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu twabona abanyamakuru bagiye bagerageza kwegera abaturage nka cyuma hasani aho ari turahazi Eh, ari hehe bari- bwira abatahazi Eh?
bwira abatahazi kubera ko nimba aho ari ari muri gereza bamukatiye imyaka runaka ngo kubera ko yegeraga abaturage nta kintu yahungabanyije arafunze hari uwitwa nsengimana teoneste arafunze nawe uburyo yegeraga abaturage ababaza ibibazo bahura nabyo twarabibonaga karasira imabure arafunze eh, idamange kubera amagambo yavuze ahabwa uburenganzira bw'umunyarwandakazi arafunze buri wese eh, n- n'ugerageje kuvuga ati nshobora kuba nanjye naharanira ibyiza by'igihugu nshobora kuba nareba ukuntu ibintu byahinduka muri iki gihugu ugereranyije nka ingabire vigitwari yarafunzwe imyaka a- ajuriye avuga ati ngewe ndareba nkasanga nta kintu nzira nta n'ubwo nagombye gufungwa n'umunsi umwe imyaka bayikuba inshuro ebyiri n'ubwo yaje guhabwa imba- imbabazi n'umukuru w'igihugu Eh, bernard ntaganda yarafunzwe kubera ko yavugaga ko yakwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu Eh, Diane Rwigara yarafunzwe kubera ko nawe yavugaga ati nanjye nshobora gukora byiza kurusha ibyo FPR kurusha ibyo FPR ikora Eh, hari n'abandi ba Teoneste niyitegeka bagiye mu Rwanda bavuga bati natwe dushobora kuba twahindura ibintu bikagenda neza barafungwa ibyo bihita bigaragaza ko nta bwisanzure n'abo barimo Na- kuvugira naho- hariya mu Rwanda baravuga ibyo bavuga kubera ko bahari Yeah.
ariko iyo dusubiza inyuma tukaganira nabo ni abanyarwanda kimwe natwe ibyo batubwira batubwira ibitandukanye niko se N'uyu yategeka mugabo uri imana mu rwanda aramutse ageze hano hanze yaza akakubwira ati "Wajya oya mu- ibyo ngibyo wi- wimuvugira ara- arabyivugira ahubwo nk'uyu nyine shingiro uvuga ati ahantu abantu baraswa ku mugaragaro ku ku manywa y'ihangu hano nyine muri usa n'ahandi hatavuga isasu hafi imyaka ma- irenga makumyabiri ibyo ngibyo byo urabivuga wiki mu masogonda makeya no kuba hatavuga isasu ntabwo ari ukuvuga ko ibihabera bi- bi- biyoberanye ubu se abantu bagiye baburirwa irengero mu rwanda bakabona imirambo yabo cyangwa n'abagiye baraswa bakavuga ngo baras- ngo barashwe ngo kubera ko barwanyaga polisi polisi ikintu ishinzwe ishinzwe kurebera abaturage ntabwo ishinzwe kubarasa Eh, abagiye bavuga ngo bazakurikirana abo bantu bagiye bicwa bikarangira nta n'umuntu umenya uko byagenze ibyo kwirirwa babivuga ni ukubeshya Eh, leta y'u rwanda uburyo ikora eh, turakuzi nk'abanyarwanda radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga abanyamakuru avuga bafunze yego dr safari
yego nde- ngira ngo eh, afite ukuri afite ukuri mu kuvuga atari no mu gihugu birumvikana yuko adafite amakuru ahamye kandi niba ari umuntu ukurikirana ibirebana n'amategeko nibaza yuko amategeko ariho kugira ngo ahane buri muntu wese wakoze icyaha bari abantu eh, kuba uri umunyamakuru ntabwo aribyo bisobanura yuko urinda koreka kuba uri umunyamakuru ntabwo bisobanura yuko nukora icyaha utari bugikurikiranweho rero eh, abantu yavuze yavuze nk'abantu agenda avuga ba- ba cyuma bande ba- ba- bakarasira aimable ntaragera no ku bantu icumi kandi muri gereza hari abantu benshi bafunze kandi babarusha n'amatitire wenda bafite ba- ba- bafi- ba- bakoze ibindi byaha bitandukanye rero hano imbere y'amategeko nta muntu uri hejuru y'amategeko uwo ari we wese hari n'abantu b'abayobozi mujya mwumva hano mu rwanda bafungirirwa ibyaha bakoze ntibagafate rero akantu kamwe aba banyamakuru bivuga turabasura turabazi gereza tugerayo tuzi iyo umuntu afungiye uguta agera aho ngaho araburana afite inzira acishamo ejo n'ejo bundi ukabona bamugize umwe ni porosedire ni ukureba ese bafungiwe iki daboro mbere y'uko uvuga ngo bafungiwe ubusa bafungiwe kwegera abaturage reba dosiye umenye ngo bafungiye icyaha iki n'iki n'iki numara kubona icyaha noneho uvuga itese bararengana cyangwa se ntibarengana usibye ko ibyo kuvuga ngo bararengana ni iby'inkiko ijwi rya amerika utwo ngutwo ngo abantu icumi abantu icumi cyangwa se batanageraho ngo barafunze mu bice bigaragaza ko nta burenganzira buhari mu rwanda bibaza ko ari ukwibeshya ijwi rya amerika yego muri amerika havugira mu by'ukuri ikigaragara nk'uko mugenzi bivuze niba ahubwo tubona ko nta mutekano uhari ijwi rya amerika noneho duha ijambo erasito irakoze erasito we urakomeye
yego ndakomeza neza bwira abatumirwa aho uherereye bwangu bwangu maze uvunagura amagambo ugusha ku ngingo
ubu ngaho mperereye nda hafi y'u rwanda ndahe burundi
igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
igitekerezo nashaka kubaza nashaka kubaza ati mbese uburenganzira bw'umuntu bwashoboka gute? kubera ko ari we wese agakora ikintu bamwe ngo ni uburenganzira bwiwe ashobora kuba twashaka gutanga n'abandi kugana uburenganzira bwiwe baba batamubwiye ku bandi neza akamubwira ati ubu ntabwo bajya kubaho nyanza
yewe irakoze telefone yawe ntabwo yumvikana neza telefone yawe ntabwo yumvikana neza utubarire utubabarire dr safari ukora mu byi- mu bya- mu by'uburenganzira bwa muntu uburenganzira bwa muntu bwashoboka bute sinzi dr safari wamusubiza iki wowe uhora mu by'uburenganzira bwa muntu buri munsi ko ariko kazi kawe
ntawe usibye ko ikibazo cye ntacyumvise neza ariko eh, icya mbere cyo abantu bakwiye gusobanukirwa n'icyo ari cyo uburenganzira uburenganzira ubundi umuntu eh, uburenganzira bw'umuntu ni ikintu cyose yemererwa n'amategeko amategeko ariho niba amategeko yaravuze ngo ufite uburenganzira kuri iki kintu dufate u- ufite uburenganzira kuri iyi nzu ubwo ufite uburenganzira nyine ikintu cyose amategeko yagenye yuko ari uburenganzira bwawe icyo ngicyo ni uburenganzira icyo amategeko yagenye yuko nta nta- nta- kitari uburenganzira bwawe ntabwo ushobora ku- ku- kuvangura uburenganzira bwawe bisobanuye prinsipe hari ihame rivuga yuko uburenganzira bwa muntu butangira bukarangira aho ubundi butangirira ni ukuvuga ngo nimba hageze aho uburenganzira bwanjye eh, bu- bu- bu- bu- bu- butangirira ubwa kabiri irindi buraba buhagaze ni ukuvuga ngo rero ni ukuvuga tugomba gusobanukirwa uburenganzira nimba abantu bafite uburenganzira ku bwisanzure ntuvuge ko ariwe ugomba kwisanzura wenyine nugeraho abandi bakeneye buriya bwisanzure nawe urabareka nyine bisanzure ntawe ugomba kuvogera undi ni ukuvuga ngo ibintu byose bigomba kuzuzanya abanyamakuru rero bavuze hariya ni ni ukuvuga ngo ibyo bakora byose bagomba kubikora batabangamiye ituze ituze rusange rya rubanda ariko mu gihe baza babangamiye ituze icyo gihe barahura n'amategeko kuko amategeko nayo aza arengera buri muntu wese nk'uko nk'uko bigomba ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda none se inshuti zacu uko mwatanze amanimero ariko nk'ubu ngubu abamfasha bambwiye yuko bamaze guhamagara nka nimero eshanu zose mutazitaba ziranyuramo ariko ntabwo mwitaba muri hehe nimubanguke rero ikiganiro murisanga ni icyanyu hanyuma muho muhoza eugene yanditse kuri facebook ijwi rya amerika ati batuze tubane naho rwema nyirinkindi ati ntabwo abanyarwanda tukiri injiji zo kugendera kuri mpatsibihugu hategekima koko urabona ibi ngibi ari ikibazo cya mpatsibihugu kungurana inama mu rwego rw'uburenganzira bwa muntu nimba ariko twabivuga nk'uyu nguyu nyine urabona ko kuko abivuga ati ntabwo tukiri injiji zo kugendera kuri mpatsibihugu wowe urabivugaho iki
ya urakoze tomasi kamirindi eh, u- u- uvuga ngo ntabwo tugifite u- tugifite ubujiji bwo kugendera kuri ba bihugu bazaduhaka kubera ko hari byinshi baduha hari byinshi bafasha cyane cyane ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere nk'igihugu cyacu cy'u rwanda ariko nyine ikibabaje ni uko ibibazo byugarije abaturage biterwa n'abagombye kubarebera nk'uko safari yavugaga iyo witegereje ukabona nk'imyaka umukuru w'igihugu amaze ku butegetsi eh, hari ite- yavuze ko hari amategeko itegeko iba rivuga ko wagombye kurangiza manda ebyiri ukagenda abandi bakagusimbura ukavuga ngo ntabwo ugomba kugenda ngo kubera ko abaturage ngo bakigushaka ntabwo ushobora kuba umubyeyi uri mu rugo ngo uhaguruke ngo ujye kwiba nibagufata wibye uvuge ngo ni abana bavuze cyangwa umudamu wawe ngo ujye kwiba kandi uzi kwiba ko ari ibintu bibi mu rwanda hari amategeko ariko amategeko ntakurikizwa mu nyungu za rubanda eh, nk'umuntu wo muri sosiyete sivile twagiye tubona Imana bajya ahantu kubona abaturage basengewe basenyewe muri kangondo abaturage bakubiswe ngo kubera ko barimo kuzunguza udutaro mu mujyi wa kigali ntabwo nigeze numva safari avuga ati ibi bintu biragayitse abaturage ntabwo bafite mwaye bari gushakisha uburyo bashobora kubaho ahubwo nawe agenda muri ibyo ngibyo byo gusingiza leta kuba rero leta bayidoma mu rutoki bakavuga bati uhungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu eh, ntabwo wubahiriza amahame ya demokarasi rwose uwahakana ko ibyo bintu atari byo yababeshya ijwi rya amerika reka tubaze dr safari niba nta raporo krado cyangwa se amashyirahamwe agize krado aharanira uburenganzira bwa muntu cumi n'abiri nk'uko twabivuze niba nta raporo bakoze kuri ibyo bintu biba bitagenda neza mu burenganzira bwa muntu dr safari
Ah, murakoze cyane thomas Eh, ngira ngo eh, kuvuga biroroshye kuvuga biroroshye eh, kandi koko nyine na- na- ndimo ndavugana nyine n'abantu bibereye i kantarangire kuko eh, wenda social media za hano cyangwa se ibinyamakuru bya hano nibyo bizi ubuvugizi tuba tuyabikora ikibazo cya kangondo twaragikurikiranye ikibazo cya bariya niba- nibaza yuko nta cya- cya bariya ba- ba- ba- bazunguza udutaro mu muhanda nibaza yuko ubuvugizi turabukora tuvugana n'inzego zibishinzwe tukabereka ikibazo uko giteye kandi nibaza yuko hari- hari ibigenda bihinduka hari ibigenda bihinduka uko cyari kimeze ntabwo ariho kimeze uyu munsi Eh, ibirebana na- na- na- no gusingiza leta ntabwo ntabwo gusingiza gusingiza ni irindi jambo rindi gusingiza umuntu asingiza imana ariko gusingiza leta leta dufite uburyo dukorana nayo iyo hari ibibazo leta ifite turabihandura uhereye ku nzego z'ibanze tukabizamura nabwiye ko tugera no mu nteko ishinga amategeko kugaragaza ibibazo abanyarwanda bafite tugakorana raporo yewe nibaza niba ashaka raporo yaba iyanditse yaba yasoje mu binyamakuru ibyo ngibyo yabi- yabibona ariko ubuvugizi turabukora kandi tukabukora mu nzira nziza kandi tuzi yuko ibyo dukora mu by'ukuri bigi- bigira bigira bigira bigira umusaruro ufatika gusa nibaza Radio- yuko Yego.
eh, hari ibintu abantu bajya bitiranya eh, bashaka gu- gu- kwitiranya sosiyete sivile eh, na- na- na- na- no kugumuka kuko sosiyete sivile hari uburyo ushobora kugera ku ku ntsinzi ukagera ku ku cyo wifuza utateranya amabuye utanatukanye aribyo bitandukanye na ryabindi abanyamakuru bajya bavuga iyo umunyamakuru atangiye gukora uku- ukubogama agatangira gusesereza leta agatangira kugira gute nibaza ko ntacyo ashobora kugeraho kuko kenshi aba agiye kwica amategeko naho amategeko yo arahari radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kandi iyo amategeko adakurikijwe hari uburyo abantu banyuramo kugira ngo ba- ba- amategeko azahinduke no ku Ye.
nteko tuba tugeraho dusaba ngo "Ah, iri tegeko iri n'iri n'iri nirihinduke kandi Yego.
rigahinduka yego ubwo rero sinzi uburyo we yanariza uburyo abireba biterwa n'ijisho rye rireba nyine radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dr safari ndagushimiye noneho na hategekimana nawe ngushimire noneho munyemerere duhamagare muragijimana theogene nyuma ye maxime kubwimana nibo bategereje ku murongo duhere kuri theogene muragijimana
turamutarame uraho neza vuga aho uri hanyuma uhite ugusha ku ngingo mu magambo unyarutsa
ngewe ku kicukiro yego
eh, igitekerezo cyanjye nari mfite nashakaga wenda hari nk'aho bigera eh, ukabona ubwisanzure bushobora kugeraho byenda ndibwuzura ijana ku ijana ariko ubuyobozi bwo ntako butaba bwagerageje kugira ahubwo byihutira mu buyobozi bw'ibanze
gute
Eh, hari nk'igihe ugenda mu buyobozi bw'ibanze waka serivisi ukabona ntabwo babashije kukwitaho ukabona ni nki- ukabona baragusiragiza kandi hari abantu baciye bugufi badafite ubushobozi bisaba ko bamwohereza nk'ahantu kure cyangwa kwishyura utuntu twinshi kandi atabashije kubisobanukirwa rero biteruye akabashije gukora no ku- ni ugusobanurira ubuyobozi bwo hasi serivisi umuturage asabwa kandi zig- zigenda neza niba ari ukwimura abantu urugero ukabanza ukamusobanurira icyiza cyo kwimuka akava mu manegeka akajya ah, muri izo nzu zi- ziteye imbere hari nk'abantu badashoboye kwigurira gaze n'ibya gaze atabisobanukiwe ugasanga nyine ubuyobozi bwo barababwiye mujye mu nzu zihenze ariko badasobanukiwe icyiza cy'izo nzu muragije imana ndagushimiye ubwo ngubwo ah, nimba ibyo uvuga ari byo ubakubise agashyi nabo rero bazibwiriza ndagushimiye cyane
kandi murakoze cyane kwizabare duhamagare na maxime kubw'imana kubw'imana we uraho neza
turashima vuga aho uri vuba vuba hanyuma ugushe ku ngingo unyarutsa
yiko jenda gujumbura yego
Eh, ku kibazo c'ingene rero agateka katuna muntu kata- katubahirizwa mu gihugu kibanyi Mm.
abo banyamerika twebwe batwivangiramo mu buzima bw'abanyafurika aha
byose biri inyuma y'aba banyafurika uravye nk'ingendo baguma bagira inyuma y'intambara ya ikene n'uburusiya
yego komeza umuntu yihweza yihweza urabona ko ariko barabibugwanko muri twe bw'abanyafurika ahubwo icyo nosaba abasongozi bacu mu bigo bya afurika guhagarara amagabo ntibabaha agasaya ye nuko nuko ndagushimiye kubw'imana
murakoze cyane hanyuma kubw'imana arasa n'ugusha ku ngingo imwe na nsengiyumva fiston nawe wanditse ati bageze ku rwanda nabwo natwe twari twara- twarabyigeze mu burundi abanyarwanda mutagiye hamwe muragiye nk'amazi uwo ni nsengiyumva fiston wabyanditse ku rubuga rwa facebook ryi- facebook y'ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho rero hategekimana m- mu kanya wumvise aba banywanyi b'ijwi ry'amerika babiri theogene muragijimana uri ku kicukiro na maxime kubw'imana uri bujumbura uhina amagambo wabasubiza iki
ya icyo nabasubiza reka mbere nko kuri uriya rwa nyuma uvuga ati eh, usanga abaturage barenganywa cyane cyane n'inzego z'ibanze izo nzego z'ibanze zashyizweho na leta zigomba guhabwa amabwiriza yo gukorera abaturage neza uretse ko ubwo uko babivuga ngewe ntabyemera kubera ko nk'uko mugenzi wanjye yavuze ngo ngo bagira ikibazo bakakigeza mu nteko ishinga amategeko nta muntu utanga icyo adafite iyo mubona perezida w'igihugu ajya mu ba- hari raporo yasohotse ko barashe abantu akavuga ngo ntabwo ari ukubarasa gu- ngo ntabwo ari ukubarigita gusa bazajya babarasa ku manywa y'ihangu ejo twajya kumva tukumva ngo umuntu ngo yarashwe na polisi aziritse amapingu ngo yabarwanyaga ejo twajya kumva tukumva ngo umurambo wabonetse aha n'aha ngaha nta nkete zikorwa ngo barebe bavuge bati twa- ibi bintu twasanze bimeze gutya n'uwabigizemo uruhare agomba gushyikirizwa ubutabera ibintu bibera hariya mu gihugu cy'u rwanda ni agahomamunwa noneho icyo ndangirijeho tomasi kamirindi iyo witegereje ukabona ibintu byabaye iwacu cyane cyane agahomamunwa muri mirongo cyenda na kane n'imbaga y'abanyarwanda yapfuye bitewe n'intambara yatangijwe na fpr inkotanyi muri mirongo cyenda ivuga ko igiye guharanira uburenganzira bw'abanyarwanda babujijwe uyu munsi ukareba umubare w'impunzi uhunga uva mu rwanda uhunze wese baravuga ngo buriya yibwe umutungo y'igihugu ngo yakoze jenoside abantu nta burenganzira bafite ni u rwanda imipaka iramutse ifunguye ubanza abanya- hafi y'abanyarwanda bose basohoka bakagenda bitewe n'ibintu bihabera Hategekima.
Byagomba gutera aba bagabo impungenge rero bakavuga bati ibi bintu tubona bishobora kuzakurura ingu- ingugu hategekima n'abantu ndumva mu magambo makeya ndumva wayobye gatoya utakomeje mu- mu murongo w'aba banywanyi b'ijwi ry'amerika babiri ibyo ari byo byose igitekerezo cyawe kirumvikana nshuti zacu mbibutse ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mujye rero no kuri facebook voa radiyo yacu naho mukurikire iki kiganiro murisanga kuri telefone dufite mpore liberté mpore uraho neza
muraho ye mu magambo makeya uri hehe igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
ngende ku bikenye yego
Mm, ariko nashaka kuvuga ku bijyanye n'iki- njye ntabwo ndi bwibanda ku bintu byinshi wahina amagambo rwose duhe n'umwanya n'abandi benshi bishoboka
ndahina amagambo ndavuga cyane ku birebana n'ay'imani rayiti
komeza komeza iyi mani rayiti imani rayiti ntayo ntayo ubariye kuri biriya tuba tubona reba ibyabaye hariya kangondo
ariko ibyo twabivuzeho mpore twabivuzeho dr safari ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa karado yabivuze neza yuko babikurikiranye ibyo rero byihorera aho kuvuga kandi kamwe gatoya ndakakwemereye
nk'akandi kamwe gatoya nko ku matiriningi w'inzu ku matiriningi w'inzu ubwabo barabyivugira bati yumani rayiti ntabwo iri apurayidi hiya ariko uvuga ikinyarwanda kuri ku gisenyi uvuga ikinyarwanda
ngo vuga ikinyarwanda nimba uri ku gisenyi koko
iyo mubwira ko nk'aho bakorera amatereningi usanga bavuga ko nta burenganzira buhari kandi bakabivuga babibwira abantu bakeneye ubwo burenganzira aho bakorera amatereningi ni nka hehe ni ukuvuga imyitozo imyitozo yihe
imyitozo nk'igisirikare iya gipolisi ay'abanafe cyangwa kwa gishari
gishari ubwabo gishari gishari tereningi yindi
aho ngaho ni bande bahakorera imyitozo ni abasirikari cyangwa n'abapolisi
abapolisi
amategeko ya gipolisi urayazi neza amategeko agenga polisi y'u rwanda urayazi neza n'imyitozo yabo
cyane ndabizi
rahira ubwo wabinyuzemo se nawe
nanjye nabiciyemo ndabizi ngaho vuga noneho umwanya ni uwawe ariko uhina amagambo
kiriho ni ukuvuga ngo ibihabera ibiyicarubozo ndetse ubwabyo yaba ari mu magambo bivugira ko nta burenganzira bw'ikiremwamuntu buhari kandi n'ibihakorerwa nabyo ubwabyo biba bibigaragaza
bitanga ingero nk'ebyiri z'ukuntu uburenganzira bwabo buhonyorwa aho ngaho
kugira ngo byazasaba ikindi kiganiro ariko mumenye ko ari uko bimeze kandi koko nta buhari
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda yego
ngira ngo hari akantu ushaka kuvuga gatoya ijwi ry'amerika ni sawa ni byiza bararyegera bakaryaka ijambo ariko mu by'ukuri nabo baba bakwiye kuhakura impuguro kuko iyo uvuga ikintu uba ugomba kwitangira n'ibimenyetso tubona ari gishari ari ahantu haba za tereningi barahatureningira koko tukabona abantu biyandikisha tukabona abantu bamara y'amezi angahe atandatu umwaka bitoza bakarangiza iryo hohotera ry'uburenganzira bwa muntu mu by'ukuri abagomba bihakorerwa muri iyo tereningi abagomba kugaragaza ibimenyetso kandi iyo umuntu apfa kuvuga gutya ngo rirahari rirahari rirahari urumva ko ni ibintu by'amasipekurasiyo ni ibyo gukikuza utekereza mu burenganzira bwa muntu bwarahohoterwa kandi utabihagazeho abantu bakwiye kwiga no kuvuga ibintu nibura bifite ireme bifite n'ibimenyetso kugira ngo n'ababumva nibura babashe kwemera ko ibyo bavuga ari ukuri dr safari ariko ndakeka ahari sinzi nimba byaba biri mu nshingano zanyu nk'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ahari no kwigisha abanyarwanda kubahugura muri ubwo buryo nyine bwo kujya bagusha ku ngingo nyakuri ko kwifatika
turabahugura dukorana icyo bita poromosiyo poromosiyo ziba zimaze gukangurira abantu kumenya uburenganzira bwabo nabyo turabyigisha
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite twihangane felix twihangane uraho neza vuga aho uri hanyuma uvuga n'igitekerezo cyawe vuba vuba mu magambo magufi ngewe ndi mu karere ka huye yego
nabonye iyo ngingo mwari muri kujya muri mwashyizeho kare insanganyamatsiko numva nanjye mfiteho igitekerezo mu by'ukuri ngewe ntabwo njya nemeranya na za raporo mpuzamahanga yego
bitewe n'uko hano mu rwanda twebwe tubona ko dufite uburenganzira nk'abaturage b'abanyarwanda kuko no mu itegeko nshinga ryacu ibyo bintu turabyemerewe kandi mu by'ukuri iyo urebye n'uko tubayeho mu banyarwanda usanga buri munyarwanda wese aba yisanzuye atanga igitekerezo cye gusa nanone nta nka leta ntabwo yabura kuba yaharabikwa n'abanyamahanga cyangwa n'abandi bantu wenda baba bashaka kurwanya leta nta leta ijya ibura umwanzi mbona ko abo bantu bari hanze y'u rwanda cyangwa abandi banyarwanda bari mu gihugu twihangane bashimishwa n'ibikorwa yego ni ukuvuga yuko aba- abantu bari mu mahanga ndavuga nk'ibi bihugu yego hari benshi bavuga ngo u rwanda ntabwo rushobora gufatirwa ibyemezo na amerika mbese ni nka generose ba- bamu- bapfumuke ko bapfumuke ko ati none afurika ifatirwa ingingo na amerika yego ibyo ngibyo ndabyemera cyangwa se simbyemera bir- ni ibyanjye ahubwo utekereza yuko bene ibihugu biba bihimba biba bitabona bidafite amaso
okay ubundi ibi bihugu byo hanze by'i burayi cyane cyane biba byumva byakwirakwiza sakwirasi yabyo mu bindi bihugu cyane cyane byo muri afurika kuko akenshi na kenshi n'ibintu bikozwe ne- n'ibihugu bya afurika usanga muri ibi bihugu by'i burayi bitemerwa ubwo rero ngewe nkaba mbona yuko ibintu byose bikozwe mu bihugu bya afurika akenshi na kenshi ntabwo nk'abanyamerika abanyamerika ubundi baba bumva ko aribo batanga umurongo ibihugu bindi byo muri afurika cyane cyane aho baba bafite nk'ubwiganze bakumva ko aribo babaha umurongo bakoreraho bakabaha politike bagenderaho mu gihe rero bashatse gusubiza kugendera mu kuboko kwabo ntabwo urumva ntabwo bagushyigikira muvunyi eh, nanjye ngo muvunyi niwe uragahorana imana muvunyi niwe tugiye guhamagara mu kanya twihangane ndagushimiye
aba namwe murakoze ibyo twihangane amaze kuvuga ntabwo abyemeranwaho na ngenda kuri iyo eri watwandikiye ku rubuga rwa facebook ati uyu mutama aravuga senateri menendez ati uyu mutama aravuga ukuri u rwanda ruri ku mwanya wa nyuma mu bihugu abaturage babyo batishimye duhe ijambo muvunyi siriro noneho rero abatumirwa bagire ibyo baza kubunguraho inama ku bitekerezo byanyu byose muvunyi uraho neza
uraho neza tomasi kamirindi ibutsa abaduteze amatwi aho uherereye kuko njyewe ndahazi ariko sinakuvugira
ndi hano i kayonza yego komeza rero mu magambo avunaguye
nicyo ndi- nicyo nshaka kuba navuga ndavuga amagambo abiri ndabwira uwo nguwo uri muri amerika yego
ugenze wenyine abara ibyo ashaka icyo ngira ngo mbe namubwira ni uko we azaza mu rwanda akirebera kubera ko inkuru mbarirano iratuba nta kindi narenzaho ubwo nyiri ukumva yumvishe muvunyi urakoze cyane yego nawe urakoze reka hategeka imana Yego.
felicien ahite agira icyo abivugaho felicien uzasubira uzajya mu rwanda ryari Yeah, urakoze thomas kamirindi u rwanda ndarwifuza u rwanda nifuza kujyamo ariko bitewe n'ibihabera eh, twe eh, cyane cyane nkange nzi eh, bikorwa na leta y'u rwanda kuvuga ngo gusubira mu rwanda nta munsi n'umwe n'uyu n'aka kanya najyayo ariko nyine bavuga ko ntawe uvuga ni njya mu kanwa niba hari abo babona leta iha byose n'abandi ikabarenganya eh, nta kindi kintu bashobora kuba bavuga ibibera mu rwanda turabizi ajya abanza arebe umubare w'abantu bahunga u rwanda nta muntu uhaguruka ngo atibye ate utuntu twe twose ahambire yiruke adafite ikibazo ese ubu ngubu hategekima ubu ngubu ufite imibare tuvuge y'abanyarwanda b'impunzi koko ya eh thomas kamirindi reka mvuga akantu ka- ikintu cyabaye mu gihe cyashize twabonye kizito mihigo yafashwe ngo yari yambutse ahunze ngo agiye guca i burundi ngo ahunge guhunga ntabwo mpamya umuntu iba yari ahunze batamufatanya intwaro ahungabanya umutekano w'igihugu bashobora kumufunga ndetse hashira iminsi mike yo kumva ngo byamuviriyemo igihano cy'urupfu hari benshi bagiye bajya mu bihugu by'abaturanyi hari nka majoro nkubana emmanuel wagiye mu gihugu cya uganda arazimizwa burijwe irengero hari uh, kirizotomo ntirugiribambe washimutiwe i nairobi muri kenya hari uh, emili gapirita nanjye byambayeho bashatse kunkorera ibintu byo kunyobya ndiyawunde muri kameruni bitewe n'ibitekerezo byanjye ubwo hari ryari ibyo Hmm?
ubwo hari ryari
no hashize imyaka ine nari ndi yawunde muri kameruni nagiyeyo eh, ubwo mbona batangira kuzana ibintu mu binyamakuru ngiye gutaha nsanga indege yanjye nagomba ibinyamakuru byo mu rwanda cyangwa byo muri kameruni ni ibinyamakuru by'abanyarwanda bimwe mu binyamakuru by'abanyarwanda ndabishaka mbikohereze oya bibwira bibwira bumva ijwi rya amerika kuko nibo muri mu- nibo murimo muganira ni ibinyamakuru byo mu rwanda cyangwa n'ibyo muri kameruni Eh, ikinyamakuru cyane cyane cyanyibasiye harimo ikinyamakuru eh, eh, cyitwaga cyitwaga rushyashya Ni icyo mu Eh, Rwanda.
kirimo- yes Ah, n'ikinyamakuru ki- gikunda kunyibasira cyane ni ikinyamakuru cyirwa- cyitwa rwanda tribune ehe n'intabaza Eh.
n'ikinyamakuru cyitwa intabaza ibyo rero icyaje kugira ni uko muri icyo gihe nagiye gutaha barambwira ngo indege yanjye ngo hashize iminota ngo- ngo hashize amasaha abiri n'iminota mirongo ine n'itatu ngo ihinduke ndababaza nti ko ntakerewe ku kibuga cy'indege indege ngomba gutahamo iriya ndege bitaga sabina y'ababirigire ihari iyi mpamvu mumbwira ngo murakira kuri ethiopian airlines ni ukubera iyihe mpamvu ndakomeza ndadisikita bansubiza ku ndege yanjye ndataha icyo gihe majoro nkubana yari yagiye mu gihugu cya uganda nawe nibwo yashimuswe kugeza kuri uyu munsi ntawuzi ahantu yagiye none se Impamvu- birahurira hehe birahurira hehe n'u rwanda ibyakubayeho
I- impamvu aho bihurira n'u rwanda ibimenyetso nagiye mbi- nagiye mbibona kubera ko hari benshi byagiye bibaho bikagenda nk'uko nguko eh, ibyo twagiye tubona ni uko amakuru dufite duhabwa na bamwe mu banyarwanda batishimiye ibyo leta y'u rwanda ikorera abandi banyarwanda ni uko bavuga ko iyo baba bakuyobeje mu ndege ugenda ukagera aho ugera bakakubwira ko indege itakigiye bakagushakira hoteli ahantu ugomba kurara noneho nijoro bakaza bakagutwara ukaburirwa irengero ibyo byose ni amakuru duhabwa n'abantu bamwe bari mu nzego z'umutekano w'u rwanda batishimiye ibikorwa bakora babikoreshejwe na leta y'u rwanda rwose ibyo ni amakuru nkubwira kandi i- ibyo bibaho Nibwo se Hategekimana?
Eh?
niko hategekima ko mwemera ibibi gusa hari ibyera ngo de ibyiza kuki ibyo mutabyemera ibyiza turabyemera kame muyo witegereje ukabona igihugu cyacu uburyo gihagaze hari ikintu hari ikintu abayobozi b'u rwanda bakoze kugira ngo igihugu kibe kigeze aho kigeze ariko twe icyo dushingiraho ubukungu bw'igihugu ni amaboko y'abenegihugu abenegihugu iyo ubuhaye ubwisanzure abenegihugu bakabaha gukora ibyo, gukora ibyo bagomba gukora bateza igihugu imbere kikagenda neza ni ukuvuga ko umwenegihugu iyo ahungabanye cyangwa aka- akabuzwa uburenganzira cyangwa akicwa igihugu kiba gihombye kubera ko wa muntu ari we wari kuzakorera igihugu kigatera imbere igihugu ntabwo gi- abantu bose barafatikanya umwe akazana akangaka n'undi akazana kariya bagateranya bikazamura ikintu gikomeye ye radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muvunyi sirire wamushubije yuko igihe cyose ushobora kujya mu rwanda ubwo ahari nujyayo uzamusuhuza abikayonza niko yatubwiye radiyo ijwi rya amerika noneho dr safari ibi ngibi by'aba banywanyi b'ijwi rya amerika byose umaze kumva mu kanya byo wabivugaho iki mu magambo magufi
ya magambo magufi eh, nashaka kubwira abatwumva yuko eh, turebye ari amategeko agenga igihugu cyacu n'amategeko mpuzamahanga yuko buri muntu wese mu gihugu arimo afite uburenganzira bwo kujya aho ashaka no kuhava uburenganzira bwo gutura mu rwanda burahari n'uburenganzira bwo gutura mu kindi gihugu nabwo burahari ariko eh, iyo ugeze mu kindi gihugu nibaza yuko hari hari ihame mpuzamahanga risaba buri gihugu kutivanga mu mirimo y'ikindi gihugu icyo bita nonegerance dans les affaires des autres pays ni ukuvuga ngo iya- nimba umuntu ageze nairobi ni ukuvuga ngo batangiye kugengwa n'amategeko ya nairobi umutekano wa nairobi abashinzwe umutekano nabo batangira kumukurikirana ubuse mwasobanura gute yuko umuntu niba ahuye ikibazo wenda muri kenya ibyo ngibyo bizabaza u rwanda aho nta- nta- ntabwo tubyumva kugira ngo uvuge noneho ngo u rwanda nirwo rwaje kumuhohotera u rwanda se rugo- ru- ruyobora kenya ruyobora kameruni ruyobora santarafurika cyangwa ruyo- ru- ru- ru- ruyobora hehe ni ukuvuga ngo icyo- umutekano w'aho hantu ubarwa abo birirwa bishyurwa muri amerika ubwo ni ukuvuga ngo ni u rwanda ni urwa byabazwa u rwanda cyangwa byabaza amerika kuko niyo ishinzwe umutekano wabo nibaza rero ko nta buryo bwo gucanga ntidukomeze gucanga abanyarwanda cyangwa se n'abandi bose batwumva turebe icyo amategeko ateganya abahunga aravuga ngo abahunga ngo abo bantu bose bahunga ngo ngo- ngo baba bahunga umutekano muke turebe sirivegi ibimenyetso bigaragaza ko baba bahunga umutekano muke ni ibihe ko mu guhunga mu guhunga umuntu ava mu- ahantu ajya gutura ahandi kubera impamvu runaka ashobora ku- kugenda wenda kubera kujya gushaka akazi yanagerayo ugasanga bi- bi- bihi- bihinduye impunzi ibyo ngibyo ntabwo wa- wa- wa- wabivugira aha kuri radiyo ntiyanabisobanura nawe uvuge sinzi n'uburyo yaba yaragize ntabwo mbizi sindisobanukiwe uburyo yaba yaragiye nimba ko kuko yagiye leta yari afite chelsea nariyo gifite kuri uyu munsi kuko bita bagenda bagiye gushaka akazi bamara kugerayo kuva babaye impunzi benshi bakagenda bagiye gusura abantu barashakishe za viza bagerayo ugasanga babaye impunzi rero ibyo ni ibintu byo gucanga abantu rwose reka dushyire ibintu ku murongo mwiza hanyuma amategeko akurikizwe amategeko aho apfuye nimba ari u rwanda rwita amategeko hari uburyo bwiza bwo kugira ngo buri munyarwanda abone uburenganzira bwiwe ahabwa n'amategeko ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga mugerero no kuri ku rubuga rwacu wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kamu naho mukurikire iki kiganiro hanyuma hitimana faith yanditse kuri ku rubuga rwacu rwa facebook vewa radiyo yacu atari ko ninde wagize amerika abapolisi b'isi noneho duhamagare muhozi emere na uwimana israel hanyuma abatumirwa bababwirire rimwe muhozi muhozi uraho neza yevuga aho uherereye hanyuma ugushe ku ngingo wihuta cyane
yemerereye kigali kigali nyarugenge mu mujyi
yego
nabonye nabonye ririya tangazo numva rirakomerekeje
uravuga irihe uravuga irihe tangazo
itangazo ry'uko amerika yivanga mu bibazo by'abanyafurika kandi nta gito cyo kubafasha waribonye hehe no kuvuga naribonye naribonye kuri ku mbuga zanyu zimwe na zimwe nyinshi zitandukanye oya ni amakuru twabivuzeho ntabwo ari iryo tangazo nta nubwo ari itangazo ahubwo ni ibaruwa senateri menendezi yandikiye
hari icyo nshaka kuvugaho kimwe mu magambo ahinnye
kuko twe mu rwanda niba twebwe mu rwanda cyakora ntabwo tubayeho neza nk'uko ibindi bihugu bibayeho ariko nanone iyo mbihuje mbihuza n'igihugu cyacu uburyo cyagiye kibaho mu bibazo bikomeye kandi hari abenshi batifuza ko tubayeho nyine abo benshi bagenda bakagenda bigiza impunzi bagera bakakavuza bakigira impunzi bakidekarara ubuhunzi harimo bamwe na bamwe nyine bashaka ko dukomeza kuba gutya nimba ngewe muhozi nshobora kugenda nkagira ikampara nahagera ngatangira ngasebya igihugu nkavuga gutya na gutya urumva ko bagenzi banjye na bene wacu ba hano mu mujyi ntabwo bakomeza kubaho neza ye urakoze cyane muhozi ijwi ry'amerika duhamagare na wimana israel uwimana
nitwa uwimana ikunda israel yego uherereye hehe hanyuma ugushe ku ngingo wihuta cyane
ni w'imana ikunda israel sabato ndi mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro rya IPRC kitabi ni mu karere ka nyamagabe mu majyepfo y'u rwanda ye gusha ku ngingo
thomas kamirindi ndabashimiye cyane kumpa umwanya kuri radiyo ijwi rya amerika na ndatangaye cyane kumva uwo mugabo uba muri FRN uba wo muri amerika rwose anabivuga kuri radiyo rwanda yuko aba muri efureni efureni bakunda kugaragaza yuko batuvugira yuko bavugira abaturage b'u rwanda bakavuga yuko uburenganzira bw'abaturage b'u rwanda buhungabana yuko bashaka kuza mu rwanda kugira ngo bacungure abanyarwanda nyamara bikanantangaza cyane kubera yuko hagati y'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu n'umwaka wa bibiri na cumi n'icyenda bishe abaturage icyenda mu rwanda muri murenge wa nyabimata ukibaza niba bavuga ko barengera babungabunga uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu rwanda cyangwa bashaka kuducungura uburyo bazaza gucungura abantu bishe niba uvuga yuko ushaka kurengera abanyarwanda nyuma ukaza mu giturage ukiba ibiryo by'abaturage ugasahura ukica abaturage icyenda wageze ukavuga ngo urarengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu ntibaza aho ubwo burenganzira bw'ikiremwamuntu barengera ubwo ari bwo tomasi nsoza ndashaka gusaba rwose nkuriya umbatize niba hari n'uwo mugabo uri mu rwanda cyangwa se n'uwo mugabo uri muri amerika cyangwa se n'indi miryango mpuzamahanga abo bayobozi nka antoni blinken uteganyije kuzaza mu rwanda muri uku kwezi kwa munani yaba n'uwo musenateri robert menendez ahubwo bakagombye gusaba leta yabo ya amerika igasaba imbabazi abanyarwanda kuko yacumbikiye umuyobozi w'ibyihebe nka FRN rusesabagina kandi tuzi yuko eh, aba- abantu yari akuriye yari ayoboye bishe bishe u rwanda bagahungabanya umutekano w'u rwanda aho kugira ngo bajye bahora bavuga yuko bavugira abanyarwanda n'iriya miryango nka human rights watch ahubwo ire- ire- ira- ira- ira- eh, ibogamira ku ku barwanya leta ahubwo bagasaba leta y'amerika yuko yasaba imbabazi ko yacumbikiye uwo mugabo Uwimana- yarwanyaga ya- ya- yarisha abaturage mu rwanda umutwe ayoboye warisha abaturage mu rwanda Uwimana ikunda.
Murakoze cyane, Thomas Kamirindi.
uwimana ikunda ibyo uvuze koko ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken ateganya kuza mu rwanda nibyo ari hafi Yes.
kuza mu rwanda hanyuma azasura u rwanda asu- asure na repubulika iharanira demokarasi ya kongo ahubwo rero nk'icyo gitekerezo cyawe twungurana inama kuki se utacyandika Yeah.
ukagishyikiriza nka ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda cyangwa se ukakinyuza kuri minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda hanyuma bakazakimushyikiriza urakoze cyane
Eh, murakoze cyane Thomas Kamirindi imana ibaho umugisha twese nk'abitsamuye radiyo ijwi rya amerika duhe n'ijambo iradukunda marcel nawe uhamagaye mu kanya mumbabarire abaki- abashyitsi mube mwihanganye na iradukunda marcel tumuhe ijambo ikiganiro ni icyabo mu by'ukuri ni icy'abakunzi b'ijwi rya amerika iradukunda
yesi ndakumva thomas kamirinda uraho neza
yesi ntaho ndakomeye mu rwanda turi amahoro n'akazuba turashima imana n'ubuyobozi bwacu bwiza imana yaduhaye nuko mu magambo make rero uvuga igitekerezo cyawe
basi igitekerezo cyanjye ni uko rwose ikintu cyitwa uburenganzira bwa muntu mu rwanda ibintu ni sawa cyane cyane cyane kandi eh, buriya ikintu mbona buri gihugu cyose kigira uburyo uburenganzira bwa muntu buri gihugu cyose ndumva nta gihugu kitabwubahiriza pe so ngewe icyo mbona cyane igitekerezo cyanjye ni uko mu rwanda ibintu bimeze neza nta kibazo turi amahoro pe nuko ndagushimiye iradukunda
yesi namwe murakoze thomas kamerinde ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda duhe ijambo hategekimana avuge ku byo uwimana ikunda israel yamuvuzeho we na efereni yabo
ya urakoze thomas kamirindi na uwimana ikunda israel ndamushubuje Ah, ibyo ndi kuvuga twebwe twemera ko hagombye gukurikiza amategeko yagiyeho iyo avuze cyane cyane nka paul rusesabagina uburyo yagejeje mu rwanda ni bya bindi twavuze byo gushimuta ikintu cyerekeranye no gushimuta kimeze kimeze nk'it- ni iterabwoba ri- mpuzamahanga umuntu niyo yaba afite ikintu abazwa bagombye gukurikiza amategeko bakohereza impapuro zigomba gufata uwo muntu bakurikiza amategeko bagafata uwo muntu aga- agashyikirizwa ubutabera ubutabera bwasuzumye ko agomba kujya kubazwa ibyaha yakoze icyo kintu kigakurikizwa Niko se Ariko yategeka ima?
bamwe mu bayobozi b'u rwanda nka- nk'uwari minisitiri w'ubutabera johnson busingye yiyemerera akavuga ko bakoze ibishoboka byose kugira ngo bashimute rusesabagina agere mu rwanda kiriya kintu ni icyaha mpuzamahanga leta y'u rwanda yagombye gusobanura impamvu zabyo yego hategekima Akaba- icyo ki- icyo gitekerezo turacyumvise ariko noneho rero hari ikindi uwimana ikunda yavuze ngo ni uw'inyamagabe hanyuma abashinja ko mwishe abantu muri nyamagabe na byose ubwo ngubwo si ukuhohotera uburenganzira bwa muntu kwica no thomas kamirindi leta y'u rwanda ivuga ibyo ishaka cyangwa bakakengeza oya ni umuturage ubyivugiye
nanjye nibyo nshaka kumusubiza kuvuga ngo bishe abantu i nyamagabe ntabwo ari byo nta bantu bishwe i nyamagabe eh, bishwe na eferene ingabo za- za leta leta y'u rwanda ishobora gukoresha ibishoboka byose igakora ibishoboka byose kugira ngo bigire abantu isiga icyasha kwerekana ko yenda mu ruhando rw'u- mpuzamahanga ko yugarijwe ubwo ushatse kuvuga se ubwo ushatse kuvuga ko umuntu yibwa akamenya umwibye ariko akamenya bamu- akayoberwa bamuhishe ikintu nk'icyo turabi- turabizi neza ko ukumva ibyo leta bite- y'u Rwanda- ukumva uw'imana ikunda yitiranya ibintu n'abantu
thomas kamirindi rekamusubize wampaye ijambo avuga eh, eh, atanga igitekerezo cye Ah.
nongere mbisubiremo frn icyayijyanye mu rwanda ntabwo ari ukujya kwica abaturage ntabwo ari ukujya kwam- kwambura ku- kwiba abaturage ibyabo ni ukugira ngo barebe ko ikibazo cyugarije abanyarwanda cyakemuka eh, mu nzira cyacamo iyo ari yo yose bitewe n'uko fpr ntabwo ikozwa kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu iyo mvuga uburenganzira bw'ikiremwamuntu natwe turi hanze batubujije uburenganzira nta burenganzira dufite ntanga ingero nyinshi ibintu byerekeranye no gushimuta abantu twavugaga rusesabagina nka joel mutabazi yashimutiwe mu gihugu cya uganda ajyana mu rwanda bamukatira igihano cya burundu uwo mugabo dogiteri twahoze turi kuganira aracyahari arakumva dr safari yavuze Emmanuel ati abo bantu bari ndavuga ngo mumpe akanya kugira ngo hanze umutekano ngire icyo wabo mvuga kuri ariko twibuke ko eh, karegeya yarasi- yiciwe muri afurika y'epfo perezida paul kagame ajya mu ruhame mu masengesho aravuga ngo ngo ahubwo ngo n'abandi ngo bakabaye babikora bivuga ko yiyemereye ko aribo babikoze kuba rero abanyarwanda bakurikiranwa na leta yagombye kubarengera bakabasanga n'aho bahungiye bakajya kubicirayo cyangwa bakajya kubashimuta ba- bidakurikije amategeko iki kintu ni ikintu gikomeye cyane ahubwo nkumva safari uri mu Reka bw'umuntu ahite, yagombye reka ahite.
kuregera umunyarwanda uwo ari we wese aho yaba yerereye hose hategekimba reka dr emmanuel safari umunyamabanga nshingwabikorwa wa karado ahite nawe agira icyo abivugaho dr umwanya ni uwawe ariko uhina amagambo Ya, kubera ko murakoze.
nanone tugusha no ku ku musozo kubera ko iminota iragiye
yego murakoze cyane Eh, ikintu nshaka kuvuga cyane reka ngire icyo mvuga kuri rusesabugina bari bakomeza kuvuga kuko baramu- baramuvuga bari muri amerika cyangwa se bari mu bindi bihugu ariko njye ndamuvuga ndi mu rwanda Ndamuvuga- ndamu- ndabivuga kandi nk'umuntu wamusuye karade twaramusuye karade twaraganira na rusesabagina tureba aho aryama tureba aho yicara tureba uko arya twumva ibitekerezo ibitekerezo byiwe yewe ubwanjye eh, nk'umunyamabanga nshingwabikorwa wa karado nk'umunyamategeko kandi nibaza yuko n'aho ari ariho aranyumva namugiriye inama ndamubwira nti ibyo bintu uriho wigira byo kwanga no kuburana kuko umucamanza ntabwo ari umupfumu umucamanza ntazicara mu nteko umwambaro w'ubucamanza wicare mu rukiko ngo atekereze ngo ibi ngibi bavuze barabesera gusesa abageni purize gerageza ukora uko ushoboye u- wiregure wiregure ku bintu barimo bagushinja noneho umucamanza azabishyire ku munzani avuga ati aha hantu uko muramurenganya kuko umucamanza agendera ku bimenyetso mutesabagina rero eh, kuba yaranifashe kugeza ubu muramuburanira ariko ku giti cye niwe uzi ibyo yakoze kandi ibyakozwe eh, dukurikije ibyatanzwe n'ukurikije gukurikirana urubanza i- i- ibyatanzwe tugeze anireguraho ntabwo rero mugo- tugomba no kwiregura mu mwanya we kuko nyir'ubwite ariho yagombaga no kubivuga ku giti cye ariko ibiriho ibimenyetso biriho ni ibigaragaza iriya mitwe y'iterabwoba yishe n'abantu kugeza ubu ntabwo turabona ikindi kimenyetso ikindi gishobora kugira gute cyiza kivugururwa n'ibindi yari ampatanya ati ngewe ntabwo nshobora nshaka kuburana kubera iki kubera ko na- na- na- na- na- narashimuswe ariko ibyo yaburanaga hariya mu rukiko ntabwo ari ishimuzwa Ni Ariko ukuvuga se ngo ni Dr.
ibyaha Safari, yakoze yakoranye n'abandi Dr.
Ku buryo Safari.
rero, muravuga ibintu mutanahagazeho ndangiza ndangiza ndababwira yuko ibirebana n'uburenganzira bwa muntu dr mu safari Rwanda- tukiri aho ngaho ku kibazo cya paul rusesabagina aka kantu gakunda kugaruka ko yashimuswe bivuze yuko yafashwe mu buryo butemewe n'amategeko nkawe umunyamategeko kandi haran- uharanira uburenganzira bwa muntu wakavugaho gatoya
Niba- nibaza yuko eh, ni- ni- nibaza yuko mbere yuko umu- umuntu afatwa hari prosedure zikurikizwa hari ama- ha- ha- ha- ha- hari na- n'inzandiko zi- zi- zi- zimushakisha kuba rero yaramaze kugera mu nzego z'ubutabera dushingiye ku byari byarakozwe kuko ibyakozwe ibya- ibya- ibyakozwe ibyakozwe hariya ba- hari abantu baguye mu- mu- mu- mu- baguye byabaye mbere y'uko anaza byabaye mbere y'uko anaza ni ukuvuga ngo rero ziriya akite ntabwo zari gukorwa ngo habure gukorwa za mandadari ari muri dosiye imwe na ba- na- na- na- na- na- na ba sankara Ku- kuko n'iyo umunyabyaha umwe yabura akomeza gushakishwa nibaza ari uko kandi iyo- izo porosegire z'ifatwa n'ishimutwa byaraburanye mu rukiko ntabwo nta- nta- nta- nta- ntabwo babiciye ku ruhande byaraburanye barakurikira baza gusanga kuba ari imbere y'ubutabera kuba ari umunyarwanda kandi eh, aho kantu bagomba kuzana bavuga ngo ni umunyamerika ntabwo ashobora guhunga ibikorwa yikoreye ku giti cye oya bavuga Cyane cyane yuko ko afite hari uburenganzira bwo kuba muri hari amerika ariko atari ibimenyetso umunyamerika n'abamushinja babimushinja bahari ibimenyetso rero bihari icyo gihe ntabwo bashobora kuvuga ngo byagenze gute na gute kandi bageze mu- mu- mu mu ntoki z'ubutabera radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dr emmanuel safari ndagushimiye cyane ntabwo ubonye umwanya wo gushyiraho ka gatekerezo kandi wari ugiye kuvuga ku burenganzira bwa muntu wanzura isaha itubanye ntoya cyane ariko nakagaruka dr emmanuel safari ndagushimiye cyane
Ah, murakoze cyane wenda tuzabona umwanya wo kubivugaho ubutaha yego kuko uburenganzira bwa muntu ni kiga- ni ikintu kigari cyane tuzagarukaho yego hategekimana felicien ndagushimiye cyane namwe mwese inshuti z'ijwi ry'amerika aho muva mukagera ndabashimiye rwose kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika